Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mwiwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kwa mungu itariki mirongo ine zitandatu y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ni saa kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda ikaze mu kiganiro muri sanga gitarinjwe na frederic nkunikije imbere y'uko tubashikiriza ah, ikiganiro muri sanga reka tubacire ku mayange inkuru yibabaje cyane rwose yaje gushika mu kanya senateri john mccain umurepublika azwi cyane ku ruhara yagize ku buzima bwa leta zunze ubumwe za amerika yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa gatandatu afite imyaka mirongo umunani n'umwe inyuma y'igihe yaramaze agwana n'ingwara ya kansera perezidansi ya amerika yaciye ifata ingingo y'uko ibendera rya amerika riduzwa gushika hagati muri iki gihe abanyamerika bose bariko baramwibukira ku kuntu yaras- yari umuntu adasanzwe yaranzwe no gukunda igihugu hamwe n'ibintu byose yaranguriye igihugu ciwe perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump eh, yaranditse kuri twitter agira ati ndahojeje umuryango w'umuhisi makene kandi ndifatanije n'umuryango wanje mu kumusabira vice perezida mike, mike pence nawe nyene yaranditse kuri twitter agira ati umutambukanyi wanje karen hamwe nanje turiko turasabira senateri john mccain umutambukanyi wiwe afakaye sindi hamwe n'umuryango wiwe ati imana ibahezagire muri ibi bihe bigoye perezida barack obama yahoze arongoye leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe michelle obama barasohoye itangazo ryo guhoza umutambukanyi wa mccain na sindi hamwe n'umuryango wiwe obama yigeze guhiganwa na mccain mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri n'umunani akanayatsinda yavuze ko naho batanganya imyaka kandi batari basangiye byinshi muri politike ngo we hamwe na mccain babona kimwe igihugu cya amerika nk'igihugu giha akaryo bose mu vyerekeye kwiteza imbere perezida bill clinton yahoze atwara leta zunze ubumwe za amerika hamwe n'umutambukanyi wiwe hillary clinton yigeze kuba sekreteri wa departement ya leta ya amerika kandi nawe nyene yakoranye na makena mu nama nkenguzamateka ya amerika nabo nyene barasohoye itangazo rivuga ko makena yaranguye amabanga ajejwe ashira imbere inyungu z'igihugu acish- atishimikiza ivyiyumviro vy'umugambwe perezida george w bush nawe yavuze ko makena yari umugenzi kandi azomwamiza ku gatima
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru y'amerika ubu naho rero ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri gushika ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ry'uku kwezi k'umunani urwaruka ruvuye mu bihugu birenga cumi na bibiri vyo muri afurika rwarakoranye mu nama zabereye i bujumbura kugira ngo rwigire hamwe uruhara rurwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano ivyo bikorwa vyahuje urwaruka rwiswe kwa rugwaruka ruserukira urundi mu gikorwa cyo kurondera no gutsimbataza amahoro n'umutekano les ambassadeurs de la paix eh, vyatunganijwe n'amashirahamwe abiri the american friends service committee hamwe na norwegian church izo nama z'urwo rwaruka zabaye inyuma gato y'aho intumwa z'umuhuza mu biganiro hagati y'abarundi zirangirije inama n'abanyapolitiki batandukanye mu burundi eh, bamwe bamwe hamwe n'abategetsi bamwe bamwe baserukira ibihugu vyabo mbega inyigisho urwaruka rwahakuye rwosangira n'urundi rwaruka rutashoboye kuja muri izo nama n'izihe mbega hari ubuhinga bwo gutorera inyishu amatatiro urwo rwaruka rwoba rwarakuye muri izo nama uruhara rw'urwaruka muri iki gihe abanyapolitiki b'abarundi bashobora kuzosubira gutumirwa mu nama ishobora kuba ari iya nyuma yo kurondera inyishu zijyane za politiki hagati y'abanyapolitike rwoba uruhe kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye bamwe mu rwaruka bagize uruhara ah, muri izo nama eh, turi kumwe na apolinaire eh, kanyosha mwiriwe neza apolinaire
mwiriwe murakomeye
yego n'amahoro Yego, turi kumwe kandi na sandrine sandrine uh, tayimana uh, jejwe igikorwa uh, ikigega mu ishyirahamwe ry'urwaruka jape mu rundi mwiriwe neza sandrine
Mwiriwe
mwiriwe neza eh, turi kumwe kandi na nicole umuziranenge mwiriwe neza nicole
mwiriwe neza murakomeye
yego turakomeye egomeye uyu mushikana nawe bafasore rero bose baragize uruhara eh, muri izo nama z'urwaruka urwo ruganda rwabereye mu burundi nashaka dutangure kuri mwebwe eh, sandrine mutubwire ikintu gihambaye cyane rwose mwakuye muri izo nama tugakuye ijambo
yego murakoze cyane ku ijambo yuko abo urwaruka rwatumiye yari bise arambasaderi de la pe navuga ati intara yakurikira ibya leta Eh, sandrine murashobora ku eh, gukura telefone kuri aho ivugira mu ijwi rirerire egera, egera telefone uvuge neza hanyuma uyikure kuri speaker duga, duga ku ijambo
okay nari mvuze ati nk'uko urwaruka rwatumiwe rwa bise arambasaderi de la pe ariko jewe sinagiriwe amahirwe yo kuba muri bo ariko abo twarungitse bagiye baserukira bavuye mu ishyirahamwe ya jean paro reperezanta adusebekera twebwe iwacu hakaba n'uwundi twari dusanzwe twita nk'umuhaja de changement yatowe muri kanyosha ni ukuvuga urwo rwaruka rwarize inyigisho zitandukanye ku bijyanye na rezorusiyo pacifique de konsi ibintu bijyanye na sitayinete donc muri iyo proje ya renforcement de la cohesion sociale et de la sécurité communautaire ni ukuvuga baca bitwa abambasaderi de la paix bakeya n'amaclub de paix aho bari muri lokalite iwabo abo rero nibo bagiye kuduserukira bagiye kwitabira izo nyigisho iyo konferanse y'iminsi itatu y'amazi egome eh, sandrine eh, mwebwe eh, eh, nicole mwebwe muri mu gihugu cy'u rwanda mwari mwagize uruhara eh, muri ivyo bikorwa muri urwo ruganda murashaka kutubwira ikintu gihambaye cyane rwose inyigisho mwakuye muri urwo ruganda ni nzi
ibyo nguko ndabivuze ko nta kintu
eh, nicole nk'uko nari ni- murakoze cyane nk'uko nari nitabiriye mpagarariye umwe mu muryango ukorera mu rwanda witwa ejo yuzi eco ukaba ukoresha itangazamakuru mu bikorwa byubaka amahoro hanyuma bagiye bahitamo abambasaderi b'amahoro mu atandukanye no mu ma organization tunagira amahirwe yo kuba umwe muri abo no kwitabira inama cyane cyane yaganiraga ku ruhare rw'urubyiruko mu kubaka amahoro Ah, twigiyemo ibintu byinshi cyane nk'uko babivuze iminsi itatu ni myinshi cyane twagiye tuganira n'aba experts batandukanye muri peace building and icyo navuga briefly nungukiyemo cy'ingenzi hari statement aba panelists bagiye bakunda gusharinga ivuga ngo um, mu rurimi rw'amahanga iravuga ngo we are- we youth we are leaders of tomorrow ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane tugenekereje ngo twebwe urubyiruko turi nk'abayobozi b'ejo rero icyo kintu cyagiye kigarukwaho twigishwa ko tutakagombye kongera kuvuga ngo youth we are leaders of tomorrow we have to be the leaders of today kuko nidukomeza tuvuga ngo turaba- turi abayobozi b'ejo ejo hazakomeza habe ejo habeza so icyo kintu cyo kumva ko tugomba kuba abayobozi b'iki gihe tukabitegura kare tukakitinga now not like tomorrow ni ikintu cy'ingenzi nigiyemo hanyuma n'icyiyongeyeho nk'urubyiruko murabizi ko turi mu gihe cya tekinoloji yihuta ikintu kijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga muri resources nke dufite twubaka amahoro so icyo kintu cyari ikintu cy'ingenzi ngewe nk'urubyiruko muri kuri smartphone yanjye mu bushobozi buke mfite ni iki nshobora gukora mu kubaka amahoro ngirira kominete yanjye umumaro nubaka amahoro muri rusange murakoze ndumva ari byo by'ingenzi nakuyemo murakoze nicole reka namwe eh, mushana ya polinaire mutubwire ikintu nyamukuru mwakuye muri iyo nama apolinera
yego murakoze jina ndi nk'uko mwabivuze nitwa harerimana apolinera nkaba ndi mujene umwe yari yaserukiye urundi rwaruka twasangiye mu mugambi wo kubumbatira amahoro n'umutekano ngaha muri zone yacu ya kanyosha mu gisagara cya bujumbura rero nk'uko mugenzange wo mu rwanda yari abivuze ni uruganda rwamaze iminsi ishika kuri bitatu navuga ko nahungukiye ibitari bike mu bijyanye no kubumbatira amahoro n'umutekano byaje byiyongera ku byo twari dusanzwe twarabonye mu mugambi wo kubumbatira amahoro n'umutekano muri ibyo mu byo twagiye tubonera hamwe icyo navuga byewe cyamfashije cyane twarabonye ibitandukanye bishobora gutuma bituma haba amatati cyane muri afurika bitandukanye twarabonye ko bishobora kuva ku mvu za politike mu bw'ahanini icyo twabonye twarabonye yuko ibitera amatati ahanini ko biva ahanini ku ntuzere ku bukene ku bushomeri bw'urwaruka aho naho twarabiciye hirya n'ino muri icyo muri urwo ruganda twarimo turabibona yuko kuba urwaruka rudafite icyo rukora kandi akaba ari rwinshi muri afurika ndetse no ngaho iwacu mu gihugu cy'u Burundi biri mu bituma kenshi hakunda kwaduka amatati kuri icyo kibazo rero turabona yuko kugira ngo gitorerwe umuti ni uko urwaruka rwigishwa ibijyanye no kugwiza itunga ansesenariya bakabona ukuntu bashobora gutangura ibikorwa byabo byo kugwiza itunga bahereye hasi ibyo nabyo kugira ngo babikore rero ni uko abasanzwe bafasha mu bitandukanye bafasha urwaruka babigisha ukuntu bashobora gutangura ibikorwa byabo byo kugwiza itunga bahereye hasi kuko byofasha kuko mu kirundi niho tuvuga ngo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo igihe rero haba umuntu ataronka icyo arya ataronka n'icyo akora biroroshye cyane kugira ngo umukwegere muri iki cyangwa kiriya murabona ibyo twari duhise duhitiyemo ngaha mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'umwaka yagiye ishyira twarabonye yuko ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye bya afurika ahanini usanga hakoreshwa urwaruka nabyo bivuye kuri ki ku kubera atacyo baba bafise bakora kuko atacyo baba bafite bakora donk bahereza inyuma rero twarabonye muri urwo ruganda ahanini yuko urwaruka rwokwigishwa rukabasansibirize ku bijyanye no kwihangira ibikorwa kugira ngo bashobore kubumbatira amahoro n'umutekano aho babaye ikindi navuga n'icyo mugenzange yari avuze wo mu rwanda ku kijyanye no kubumbatira amahoro twarabonye yuko umwe wese ashobora gukoresha uburyo bijyanye n'aho abaye ahanini tukaba twabonye yuko ugukoresha imbuga ngurukanabumenyi bishobora gufasha mu kubumbatira amahoro n'umutekano kuko urwaruka rwinshi rugakoresha watsapu rugakoresha facebook ndetse n'izo mbuga zisanzwe zikoreshwa cyane ni ukuvuga zikoresheje neza mu bijyanye no kubumbatira amahoro byogira icyo bimaze kurwaruka murakoze murakoze tugarutse kuri mwebwe sandrine mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kurondera uburyo bwo gutora inyishu z'amatati biciye mu mahoro ikintu mu nganda zitandukanye mwagizemo uruhara kibaha akarusho ku bandi ku rundi rwaruka rwaba rutaragira amahirwe yo kujya mu biganiro nk'ibyo ikintu mwavuga ubuhinga mwaba mwaranonosoye muri icyo gikorwa cyo gutorera inyinshi amatati biciye mu mahoro n'iki mu kanya gato
yego murakoze ikintu navuga cy'ingenzi twaba twakuyemo muri izo nganda ni uko twumvishijwe yuko dushobora gutorera amatati biciye mu mwumvikano ni ukuvuga abantu baba begwa n'amatati bakayavugana hagati yabo bakegerana bakavugana hama byanse yuko yuko bavugana barashobora kurondera umuhuza uwo muhuza nawe arumviriza impande zose uko ari zibiri hama hakagera igihe ukabashyira hamwe hama ukabumviriza bose bari hamwe gutyo bo nyine urababwira bagafasha bakitorera inyinshi urababaza ati none mubona umuti w'aya matati yoba yahe umwe wese ku ruhande rwiwe agashyikiriza inyishu bivanye n'ingene yumva ashaka inyishu ku kibazo cyiwe hanyuma ukaca ugira analize ukitondera izo nyinshi zose baba baronse uba waronse kuri izo mpande zibiri hakazogera igihe mukagira aho muhurije gutyo ayo masaka akazaba atorewe inyishu kandi bivuye mu mpande zose bose bakazurizaho nikore mwashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose nk'uko mwabivuze ati twebwe urwaruka ntabwo turi abarongozi bo muri kazo b'ejo ahubwo turi abarongozi bo muri iki gihe ikintu urwaruka rwakora muri iki gihe kugira ngo rutangure uyu munsi rutangure kwerekana urwara rwarwo mu gufasha abanyapolitike cyane mu gutanga ivyiyumviro vyiza vyotuma amahoro n'umutekano bisasagara mu bihugu vyose cyane cyane ibihugu bituraba vyo muri Afrika
murakoze cyane ibyo gukora byo ni byinshi nk'uko twabibonye twabonye ko urubyiruko rwinshi rugenda ruvuga ko cya mbere rufite ubukene nta bushobozi rufite ariko twaje gusanga bidasaba cyane kuba ufite ibya mirenge twabonye nk'uko mugenzi wanjye bivuze ko byonyine telefone yawe ishobora kubanza ukayikoresha niba twese ushaka kureba muri telefone y'urubyiruko ugasanga harimo imbuga nkoranyambaga facebook irimo instagram irimo twitter twagiye tubona urubyiruko rumwe rwafashe iya mbere rukaba rwatangira gukoresha izo mbuga nkoranyambaga rwubaka amahoro nimba hari ikibazo kibaye nko muri karitsiye iwabo bakaripotinga bakanamenyesha nka polisi ikibazo kigakemuka mu buryo bworoshye ikindi rero twabonye nanone urubyiruko rugomba gufata iya mbere rugatangira none ubu ngubu kujya rupartisipa muri desiziyo zifatirwa abaturage muri rusange twaje kubona ko rumwe mu rubyiruko rutitabira igikorwa cy'amatora cyane cyangwa rwanayitabira bagatora yewe washobora gutora umuntu wenda kuko amuzi kuko biganye nibagira twebwe urubyiruko bwacu rukagira gushishoza tukitabira ibikorwa by'igihugu nko gutora tutora dutora neza tugakoresha n'ubwo bushobozi buke dufite tugira icyo tugeza ku isosiyete yacu birahagije gake gake ntabwo bisaba ibya mirenge
mu nshingano ya polineri harimana ikibazo mwavuze kirahambaye cyane rwose cy'uko reka urwaruka rwova mu bushomeri byofasha kugira ngo n'amahoro atsimbatare n'umutekano ikintu hamwe eka n'igikorwa gihambaye cyane rwose ubuhinga bushasha bwo gukoresha ubwo buhinga ngurukanabumenyi mu guhanahana amakuru mu buryo bwubaka imigambi mubona urwaruka rwoshyira imbere ikintu mwosaba nk'abategetsi kugira ngo urwaruka ruve mu bushomeri buruhanze n'iki
yego murakoze kuri icyo kibazo icyo nashobora gusaba abategetsi batandukanye baba abo ngaha mu burundi abo ngaha muri ntuzeye mu karere ka afurika y'ubuseruko cyangwa no muri afurika ndetse icyo maze kubona kuko nsanzwe mfasha n'urundi rwaruka mu kwigisha ibijyanye no gutangura ibikorwa byo kugwiza itunga icyo maze kubona ahanini urwaruka turabura aho duhera usanga atazi mbega naho noronka umutahe nowukoresha gute naho noba mfite ibyo bihumbi icumi ni gute noshobora gutangura ni izahe ntambwe noshobora guhera ko kugira ngo ashobore gutangura igikorwa cy'iwanjye kuko mu bageni batandukanye kuko nsanzwe mvugana kenshi n'urwaruka kenshi nsanzwe nkunda kuba ndi kumwe n'urwaruka usanga bafite icyo kibazo bavuga bati twebwe turashobora kuronka n'ubwo buryo buke dushobora gutanguza mugabo ntitubona intambwe dushobora kugira guherako nosaba rero nk'amaleta cyangwa abasanzwe bafasha urwaruka ko bogwiza resansibirizasiyo si taransipenariya bagakoranya urwaruka bakagwigisha ukuntu bashobora kwitangurira bonyine ibikorwa kuko ndabyo na egisperiyanse aho dusanzwe tubaye ubu kenshi urwaruka ntirukeneye umuntu aza aruha amafaranga ngo genda mukore ahubwo bakeneye ubigisha ukuntu batangura hama bonyine akaba ari bo bakoresha ubwo buryo bukeyi baba bafite icyo nosaba rero ni uko bufata mu mugongo cyane urwaruka bakaruha inyigisho bijyanye n'ibyo kugwiza itunga bakabona ukuntu bashobora gutangura ibikorwa byabo murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kumabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na samuel mwiriwe neza samuel samuel muratwumva
ejo turabumva yego umbwira abo muri kumwe baguha akanya kugira ngo ushobore kubaza ikibazo cyangwa utange icyumviro tubwire ubwa mbere na mbere izina ryawe ry'ikirundi
nitwa kwizerimana samuel kwizerimana samuel urafite ikibazo urafite icyumviro ushikiriza ku turiko tuyaga n'urwaruka rwahora mu ruganda rwabereye mu burundi ku magenekezo ya mirongo ibiri gushika ku ya mirongo ibiri na gatatu y'uko kwezi rukaba rwariko rwihuza cane cane uruhara rwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano duga ku ijambo ikibazo iciye mu biro
ikibazo nkongera hagira n'intererano yego
bwa mbere bwobwo mbanje gushimira ayo mashyirahamwe abiri yashoboye gukoranya urwo rwaruka hama akarugirisha akaruha inyigisho ku bijanye n'ivyo mwavuze hejuru nibaza ko ari ikintu cyiza cane n'andi mashyirahamwe ntiburabire ko akarorero kashobora kuza akorana urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye kugira ngo abigishe ukuntu botegura akadoda kabo n'ak'ibihugu byabo neza nagira mbaze abo batumire ndababaza ati none nk'abo ko numvise badondaguye inyungu cyangwa navuga ibyo bahakuye nabo bategekanya guca bakora iki kugira ngo urundi rwaruka nka twebwe tutashobora kugirirwa ayo mahirwe yo kuba kumwe nabo ngo dutumirwe natwe tuze tuze dusangire ubumenyi maze badusangize ubumenyi bahakuwe icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma intererano nagira ni intererano mugabo nibaza ko nacyo konyo ushobora kuba n'akabazo nagira nacyo mbaze nkumbure ko bamaranye umwanya atari muto nabonye kuri iyo minsi ngahe bamaranye ntabwo ari mike baba barashoboye ku nabo nyine kubaha akanya hakagira bagahanahana ibyiyumviro n'urwaruka rwari rwaje ruva mu burundi rwari rwaje ruva no mu bindi bihugu kuntu navuga na cyane cyane politike y'ibihugu byago imeze na cyane cyane mu bijyanye no guteza imbere urwaruka navuga na cyane cyane ko tuzi ko ibihugu byinshi bya afurika bihanzwe n'ubushomeri nabwo bukaba cyane cyane bwizihiye urwaruka
murakoze samuel Kwizera bafasoni n'umushyirana turi kumwe ibibazo bya samuel n'ibibazo bitomoye cyane rwose arashaka kumenya ukuntu mwasangira ubumenyi mwakuye muri urwo ruganda akaba kandi ashaka kumenya niba hari intererano mwoba mwarayaze n'abandi ku kuntu urwaruka rwavuye mu bihugu bitandukanye gufasha mu iterambere mu guteza imbere urwaruka duga ku ijambo reka dutangure kuri mwebwe polinaire harerimana
yego murakoze urakoze samweri kwa kuri iyi ntererano yawe no kwa bino bibazo mushikirije by'inkoramutima yego mpereye kuri iki cy'ubwa mbere mwababije icyo dutekanye kugira ngo natwe dusabikanye n'urundi rwaruka rwoba rutagirirwa amahirwe yo ku ja muri muri urwo ruganda nk'uko mademoiselle sandrine yari yabivuze twebwe twatowe mu rwaruka dusanzwe turi kumwe n'urundi rwaruka dufate nko muri zone ya kanyosha muri uwo mugambi wo kubumbatira amahoro n'umutekano twaje duserukira ntuze urundi rwaruka ruri mu makrebe dote ubungira rugizwe n'urwaruka rwa baba ijana ni ukuvuga icyo dutegekanya ni uku natwe inyigisho twakuye hariya tuza tukazisabikanya urwo rundi rwaruka rwaba ubwo tubanye ngaha nyine mu ntuzeye muri zone yacu ya kanyosha cyangwa ngaha mu gisagara cya bujumbura kuko kenshi usanga turi no mu mashyirahamwe atandukanye ahurikiye n'urwaruka kenshi iyo tugiye mu nama mpuzamakungu nk'izo izitandukanye tumaze kujyamo turagaruka mu mashyirahamwe cyangwa mu zindi nganda usanga zitunganywa haba ku rwego rwa komine cyangwa ku rwego rw'amazone ziba zihuza ntuzeye urwaruka tukabigisha ibyo tuba twarize ahantu ngaruka nk'uko karorero ku nyigisho twari twaronse nk'uko sandrine yabivuze ku bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu nguvu ibijyanye n'iby'uburongozi bwiza n'ibi bijyanye nyine na entrepreneuria twaragarutse turabyigisha ntuzeye urwaruka aha muri zone yacu ya kanyosha mbere tukaba twarafashije no muri bya bikorwa umukuru w'igihugu yatunganya byo bya kandete ubu tukaba twarafashije kugira ngo hubakwe inzu z'abatishoboye tukaba turi ko turafasha n'ubu hakaba harashoboye kubakwa nk'inzu inzu zishya kuri zitanu tugafasha no mu bindi bikorwa hagati muri ibyo bikorwa tuca tugenda rero turahashyikiriza izo nyigisho tuba twagiye dukura mu nganda nk'izi hama kuri iki kibazo cy'ubwa kabiri yuko twaba twaraganiriye ku bijyanye n'amapolitiki atandukanye y'ibihugu twari twagiye duserukira yego nicyo twaragishyitse ko kuko twarabonye nko mu burundi gusa ikibazo twagiye duhurira ko hanini ni uko kuntu usanga bavuga ngo urwaruka ni burundi bw'ejo icyo nacyo twavuyeho tugitoreye inyishyu y'uko twogerageza tukumvisha ibihugu byacu tukumvisha aho dusanzwe tuba y'uko urwaruka rutagomba kuba burundi bw'ejo cyane urwaruka rw'ejo ariko tugomba kuba abuno munsi kugira ngo tuba abuno munsi nabo nayo ejo ni uko twitaba mu bikorwa byo guteza imbere igihugu cyangwa muri ibyo bikorwa byose biba bigomba guteza urwaruka tukahaseruka natwe tugashyikiriza ibyiyumviro byacu murakoze murakoze harerimana nicole namwe ibyiyumviro byanyu reka inyisho muha umushyiranahe samuel ku bibazo yabajije cyane cyane
murakoze cyane icyo nongeraho ndumva mbanza gushimira mugenzi wanjye ko ikibazo cya kabiri samuel yabajije agisubije neza ndi uwo kugisubiza nanjye byasa nkaho nongera kugurisha kuri iyi ngingo imwe ahubwo reka munyemerere ngaruke ku kibazo cya mbere yabazije ngo twebwe nk'urubyiruko rwagiriye amahirwe yo kuba twaripurizonta abandi muri muri aya mahugurwa yajyaga kuri forumu y'iminsi itatu ikintu cya mbere ntabwo nahita mvuga ngo aka kanya twahise tubisangiza bagenzi bacu icya mbere twabanje twebwe nko gukangurwa no gufungurwa ku maso ese ko twiyita peace ambassadors sofa ni iki turi gukora nk'uko nabivuze ngewe nkurira organizasiyo ikoresha itangazamakuru mu kubaka amahoro yego turabikora niko dukomeza turi gupotinga ku ma conflict gushishikariza urubyiruko kujya mu ma discussion ni iki icyo ngiye ku gihe cyanjye nkora ntabwo nari nagikora ubu ariko ndagiteganya nzabanza cya mbere nsangize babanje mu organizasiyo yanjye insight nakuye muri iyi forum kugira ngo nabo babashe gufunguka ku maso bavuge ngo niba twita peace ambassadors ni iki turi kubikoraho ni iki turi gukora ngo n'abandi bose twimpakitinga ubuzima bw'umuntu uri around us muri society ikindi nagarukaho cya mbere numva mfite mu mutwe ni ikijyanye no kongera kwistablishinga peace peace talk mu rubyiruko urubyiruko dushishikariye muri iki gihe mwese murabizi dushishikariye entertainment dushishikariye sport ariko ugasanga ikintu cy'amahoro no kwimakaza amahoro ntabwo kiri guhabwa agaciro cyane rero iyo ubwo burangare bubaye kenshi ni handi ubona umuntu agiriwe nabi ntabwo umuntu afashe iya mbere ngo amutabare cyangwa amukorere ubuvugizi twahoze dufata ingero aho abantu ushobora gusanga abantu bari kurwana ukabona umujene ni umujene urabona ko ari konfuri hagati y'abantu nk'aho yateye iya mbere ngo abakize agafata videwo kohereza kuri watsapu so icyo ntekereza cya mbere ni ugukora iyo sensibilisation ni ugukora iyo awareness that we youth we have to do something to maintain the peace we want so ibyo biganiro nanone urubyiruko nk'uko nabivuze abajene bashishikariye ibintu bya bya entertainment ntabwo wenda mushobora kugira icyo kiganiro bwaya mu gitondo kugeza saa cyenda ushobora kubazana uwo muhanzi akaririmba bakishima ariko agatangiramo mesaje y'amahoro so cyane cyane ni ibyo numva by'ingenzi kandi nkumva ko bizagira abo bifashe cyane muri iyi mu rwanda cyane nk'urubyiruko rwo mu rwanda murakoze yego murakoze sandrine namwe mugira icyo muvuze ku byashyikirijwe na samuel mu kanya gato muduge ku ijambo
murakoze icyo nashyikiriza kuri samuel waravuze navuga ati twebwe mu ishyirahamwe ajate bisanzwe ari nk'umugenzi inyigisho tuba dusanzwe turonse muri foromasiyo runaka tuba tugiyemo mbese cyane natwe ba foromasiyo iba yabaye abaturongoye baroganiza de foromasiyo donke bagakoranira jene gusa n'abandi bose babyifuza bakaza bagakurikirana foromasiyo n'ubu mu minsi iza aha mu gisagara cya bujumbura hari abaherutse kugira foromasiyo bazoronka amasertifika y'amaforomasiyo bakurikiranye i makamba baragize amaforomasiyo yo gukora amashyiraba yo gukora amasabuni gukora amasihaje n'abonyene bakoranije abajene mu cyankuze ni uko barakoranije abajene barabigisha ibijyanye na informatike gukoresha imashini n'ibindi nuko rero niwo muco usanzwe uri muri ajate turakoranya abajene tukabigisha gutyo bigasumba ko bajya kwicara ku mibyara bajya kuvuga ibitagira ikimazi nuko rero inyigisho ziba zironse turazisabikanya haba tugakoranya abajene canke tugashyira ku marezo sosiyo kuri facebook whatsapp tukabisangira ku buryo n'uwaheha atashoboye gushika muri icyo kibanza izo nyigisho zimushikira tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na adelin mwiriwe neza adelin muratwumva ndumva telefone ya dora isa n'iyicitse ariko turi kumwe n'abatumire turi kumwe na polinere harerimana tukaba turi kumwe kandi na sandrine tukaba turi kumwe kandi na nicole tugarutse ku ruganda mwarimwo abafasoni n'umushinga ntahe nashaka mutubwire cyane cyane mbega mwaba mwaraciye hirya no hino ikibazo gihambaye cyane rwose c'urwaruka rukoreshwa mu bibazo vya politike ubuhinga muba mwaranonosoye muri urwo ruganda kugira ngo urwaruka ntirubandanye rukoreshwa mu bibazo vya politike nkizi reka dutangure kuri mwebwe nicole nicole muratwumva nicole sinzi ko mutwumva
yego ubu noneho ndabumva yego duga ku ijambo nsubiremo ikibazo cyangwa mwacu mwumvise ikibazo
ntabwo nabumvaga neza mwansubiriramo reka nibasubiremo nariko mvuga ko mu ibintu bimaze kwibonekeza muri politike cyane cyane mu bihugu aho usanga hari nk'uruhagarara rwa politike abakiri bato barakunda gukoreshwa n'abanyapolitike ku mpande zose hari ikintu mwoba mwarayaze muri urwo ruganda ah, cobaha ubuhinga bwo ku- kwima amatwi nk'abantu canke ari abanyapolitiki ku mpande zose boba babosha nabi gukora nk'ibintu bitajanye n'imigambi yo gukunda igihugu
yego murakoze cyane kubw'ikibazo cyiza cyane Ah, twagiye tugera mu matsinda cyane cyane tuganira ku byo kuvuga ngo twebwe nk'urubyiruko noneho ni iki twakora kugira ngo tube angaje mu bikorwa by'amahoro twagiye dutanga ibitekerezo bitandukanye gusa njye ikintu kimwe nagarukaho cy'ingenzi ni ikijyanye no gukoresha critical thinking icyo twavuga critical thinking kubanza gutekereza byimbitse mbere yo kugira igikorwa na kimwe wakora twagiye tubona ko nko mu rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane urubyiruko nirwo rwakoreshejwe yewe rimwe mu rubyiruko rwari n'urubyiruko rwize atari ukuvuga ngo rufite ubujiji twaravuze rero ngo empowerment y'urubyiruko ni nziza birakenewe urubyiruko rukeneye gukora ayo mapisitoke bagasobanukirwa ariko bakigishwa ikintu kijyanye na critical thinking ukibaza ngo nimba umutwe runaka w'iterabwoba ashabab cyangwa irindi terabwoba rimbwiye ngo urubyiruko ngwino u- u- tujoyininge tuzaguha ibya mirenge tuzaguha ibi ngibi ubanza wibaze se ikintu bagiye kuma kiruta ubuzima bw'umuntu nakagombye kuba ah, nshyigikira nkafasha rero ikintu kijyanye no gutekereza ukavuga kuki ngomba gukora iki kintu kuki nagomba kujya muri icyo kintu ntukore ikintu kuko undi muntu akikubwira ugakora ikintu kuko wagitekerejeho critical thinking ni ikintu kinini twavuze ko ryaba imwe mu gisubizo cyo ku rubyiruko kubanza gutekereza byimbitse kurushaho no kureba abahazaza nk'uko twavuze rumwe mu rubyiruko turarubona muri iki gihe ruraregreta ibintu rwakoze yewe rwenda rwakoze rukoreshejwe n'aba- na- na- n'aba- n'abakomeye ru- rutafashe umwanzuro ngo rubitekerezeho rero gutekereza ubwo gutekereza kwimbitse kwibaza no gutekereza kure ni ikintu kimwe bi- cyafasha urubyiruko kugira ngo rwirinde ku- kuba rwajya mu- muri iyo mi- mitwe yaba imitwe y'iterabwoba cyangwa indi mitwe yose itagamije amahoro y'ibihugu murakoze reka n'icyo kibazo kibaze na sandrine sandrine namwe mutubwire niba ukuntu mwaciye hirya no hino icyo kibazo gihambaye cyane rwose igihe cyama cahanze urwaruka igihe cyose hari nk'uruharaga rwa politike mu bihugu bitandukanye i- ubuhinga mwoba mwarahakuye n'ubuhe
ego murakoze cyane nk'uko tumaze kubigira abatukanica hirya no hino twabonye ko urwaruka cyane cyane rukoreshwa n'abanyapolitiki ariko rero twa mu nyigisho tumaze iminsi dutanga twarabonye baradushyikirije ingorane nyamukuru bafite bavuga yuko ari ubukene ariko butuma abanyepolitike babakoresha uko bishakiye nicyo gituma mu ishyirahamwe ryacu hajate turi ko dushyiraho kwigisha cyane cyane inyigisho zijyanye na entrepreneuria kugira ngo abanye- abajene bo nyene bajye bamenya kwihangira imirimo tugiye hamwe tu- tu- tumenye ko dushyize uburyo hamwe n'ingufu hamwe ko dushobora gushika ku kintu gikomeye gutyo nta muntu azoza kuguhenda aguhendesha ibihumbi icumi ngo ugenda wice naka ngo ugenda usamburire ibarabara kandi bari gukora by'iwawe ushobora kunguka ibihumbi mirongo itanu nuko rero turi ko tujya hamwe twatanga ishyirahamwe ryo gukora ah, um, imifuka imifuko bisubirira burya busashe na burya muri kino gihe hari itegeko umukuru w'igihugu aheruka gusinya itegeko ribuza gukoresha amasashe ubu twarashinze ishi- twashyize hamwe uburyo twatangiye gukora eh, amasashe asubirira ry'amasashe donc akozwe mu amasashe akozwe mu mpapuro akozwe mu maparasitike nuko rero ni ukuvuga abajyana kubigisha kujya hamwe bakiyumvira icyo bakora bakareka kwirirwa bicaye bakareka kwirirwa ku marigara kuko ariho bakura ibyiyumviro bibi ego uh, polinere ndabagaruka ko mu kanya ariko nagomba tubanze duha ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika louis michel eh, arindiye kuri telefone louis michel mwiriwe neza
urakoze cyane bafite uraho neza ego murakomeye
uraho muvandi ego turiko tuvuga cyane cyane ku ruganda urwaruka rwagizemo uruhara ah, muri indwi eh, ngende irangiye burundi babaye ngende babaye ego duga ku ijambo
ngende babaye turumvikana Eh, turumvikana duga ku ijambo
kabisa kabisa nkunda kumva ngo urubyiruko ngo urubyiruko urubyiruko eske bariya bana ni abacu ni twebwe cyangwa nibo furukapa mukunze kuvuga ngo urubyiruko rukora ibintu rukora ibintu nabo bashyiraho ni twebwe mukitwaza mu rwanda mu rwanda ibintu abana bakoze mbese nibo cyangwa ni twebwe
reka duhe Urakoze cyane.
urakoze reka duhe eh, ijambo urwa ruka turi kumwe bagira icyo bavuze umushirantahe Louis Michel arabaza ati mbega n'urwaruka rwabikoze canke n'abakuze babikoze inyishu kuri ico kibazo reka dutangure kuri mwebwe eh, Apollinaire eh, eh, Harerimana
ego murakoze nkashimira cyane kuri icyo kibazo eh, mishere abajije yuko oti mbega ibiba bikorwa mu bihugu bitandukanye haba mu rwanda cyangwa ngaha mu burundi ati mbega ni urwaruka cyangwa n'abo bandi bantu bakuze sinzi mu ngo jye nagitahuye uko bo uko bimeze nk'uko dusanzwe tubibona haba mu burundi cyangwa no mu bindi bihugu kenshi urwaruka rurakoreshwa abaza kubikora direkitema abarugwaruka mugabo urwo rwaruka nabwo ruba rufise aba abarutumwe ni ukuvuga buno vuga repotisiyo na orientasiyoni mugabo rero o- nca ngaruka kuno kuri cya kibazo twari ko turavuga mu mwanya ntuzeye urwaruka kenshi rurakoreshwa rugakoreshwa n'abanyepolitike nawe igituma babakoresha ni uko urwo rwaruka ahanini ruba rudafise icyo rukora nta kintu gahirima baba bafite ba- bakora basho- gishobora kubafasha kwiteza imbere kugira ngo kibokite kuko urwaruka ruja muri ibi cyangwa biriya twebwe turafite experience demiri kenze byabaye ngaho ibijumbura tubibona kubera abageni usanga ata kintu na kimwe bafi- ba- bafite bakora baragenda ati ok tugende muri manifestation turaronka ibihumbi bitanu uno munsi bikaba bivuyemo ugasanga baragiye gucurira imi- imiduga bazibiye amabarabara aronse ivyo bitanu akavuga ati uyu munsi uravuyemo rero aho o kenshi si urwaruka urwaruka ruratumwa kugira ngo rero icyo kibazo kihave ni uko urwaruka ruronka icyo rukora ntacyo ngaruka kuri cya kindi kijyanye n'uko urwaruka rworonswa ahanini ubumenyi ku bijyanye n'uko bokwitunganiriza ibikorwa byabo kugira ngo ntibaze barajyana n'uburyo uwo ari we wese komisari bigaca bidufasha mu kubumbatira amahoro n'umutekano Ego- murakoze ego me eh, Nicole umushana Louis Michel eh, asa n'uwababaye cyane rwose avuga ati ntabwo ari urwaruka ahubwo ni twebwe abakuze reka bakora ayo mabi yose mbega ikintu cyotuma abo bakuze abo bashirantahe n'abafasoni bakuze b'abanyapolitike ma- bo ikintu cyotuma bareka gukoresha ubwo urwaruka ni ikihe mwebwe urwaruka mwokwikingira gute Nic- Nicole
Mm, ndu i- arakoze cyane ku bw'ikibazo cyiza Ah, ntago ngaruka ngo ni urubyiruko kuko nk'uko yabivuze icyo twagiye dushaka kuvuga ni uko urubyiruko yego ni akenshi kuko urebye mu bihugu bya afurika porosantaje y'urubyiruko yaba mu rwanda yaba mu burundi yaba muri za nigeria n'ahandi urubyiruko rwi- ruriganjije kurusha abakuze porosantaje y'urubyiruko iri iri hejuru kuko rero niho dufokasinga tukavuga nimba urubyiruko uru- kuko ariko porosantaje nini rura- iyo rukoze ibibi bira- bira- biragaragara cyane bi- bi- bi- bigera kuri benshi kuko nibo benshi ariko tugarutse aba- abakuze nibo babandi ba- ba- bo baba bafite nimba bafite igitekerezo kibi bakakinyuza mu rubyiruko urubyiruko rwo rukakitinga nibyo rero tuvuga ngo wenda dushobora kudakora kinini wenda kuba byarabayeho ariko nimba twarabonye ko aba- abo bantu wenda bakuze bagiye bakoresha ibitekerezo byabo bibi ba- nibo ni- bamwe niba banabishyire mu bikorwa ko bakabi- bakabikoshyira mu bikorwa bicishije mu rubyiruko kandi uru rubyiruko turi rwo ni twe bayobozi be- b'ejo hazaza nk'uko twabivuze tura- tugomba gushaka kuba abayobozi b'uyu munsi kugira ngo nidukura niba duhodinga izo position tuzabe turi urubyiruko rutekereza neza rutekereza ibyiza by'abaturage kuko natwe ni twe ejo ni- u- urubyiruko rw'ubu ngubu nirutangira kuba forme ruga u- a- u- izo nyigisho zigahoraho ko kubaka amahoro niwe muyobozi w'ejo hazaza nubwo agomba gutangira kutavuga ngo n'ejo n'ejo n'ejo agatangira kubiharanira kuri ubu ngubu rero icyo navuga urubyiruko niruba rwahindutse n'abakuru bazabiboneraho bamwe babi- kuko tuba tugomba gukiriyetinga ahantu heza ha generasiyo izaza yego hari abantu bakuze ba- tuzi tuzi intwari zikomeye tuzi ba nelson mandela tuzi ba mahatima gandhi za ba ba kwame nkuruma n'abandi abo bantu nabo ni abantu bari ba- bari bari urubyiruko ariko bagiye ba- ah, mu myaka yabo mitoya bagaragaza ko hari ibyiza bakora urwo rubyiruko niba rwakoze neza ruzabera n'urugero babandi bakuze bityo generasiyo po generasiyo bigenda bikiriyetinga cendi yego me eh, namwe sandrine hatanyimana mu gihe cyo muvuze ku kibazo cashikirijwe na louis michel avuga ko naho babandanya bavuga ati urwaruka rwagize uruhara muri ibi muri birya kenshi ruba ari abanyapolitiki ari ari abantu bakuze baba bateguye iyo migambi mibi ubwo ikintu mushobora kuba mwarakuye muri muri urwo ruganda cotuma n'abo bantu nyene bo bari bo bategura amabi bateshwa bagatani nk'ibi
yego murakoze musanzwe nk'uko abivuze bitirirwa urwaruka urwaruka nibo bishyira mu ngiro ariko integuro iba yateguwe n'aba bakuru bacu aba banyepolitike cyangwa abantu bose bafite ubushobozi bwo gufata ingingo ariko rero nk'urwaruka na twebwe no gutahura ko dukuze tuba dukwiye gutandukanya icyatsi n'uburo icyo twakuyemo rero inyigisho twakuyemo ni uko urwaruka tumaze kujya hamwe tugabya inama n'ingingo tukamara kwihangira imirimo tukabona icyo dukora ntawe uzoza kuduhenda ngo genda ukore uko amabanyepolitike nabo ntibaza kuduhenda bazoza hano basanga ibyiyumviro biba byarahindutse tubabwize ukuri tubabwize ukuri ko tubafite tubabwize ukuri ko tubagize tubabwire yuko ubu izari magera zageruye dusigaye dufite icyo dukora ibintu byo kudutesha umwanya tukabitumarira gutyo rero nitwaha kubikora badusuye gukora ibi tukanga kubikora gutyo ntibazashobora kugaruka nuko rero atamunotera urwaruka ni uko rwojya hamwe ikirondorero ibyo gukora tunababuza kujya muri politiki kuko bumva tururwaruka n'uno munsi turabayobozi n'uno munsi n'abezo tutajya muri politiki tuze tubona ibyo bakora ntidushobora kumenya kuko tuzotwara Yego.
ariko rero
duga ku ijambo
nuko navuga ati urwaruka rero rwatwari kujya hamwe bagiye kutubwira ibitagira ikimazi tukaba tuvuye ko na twebwe twamaze gutahura kuko na twebwe nubwo turi rwaruka turakuze turatsinzeye abenshi barize bazi kuko umuntu tubona arabikora ariko aba yageze ku mwumva aba yageze ku rwambere aba afite ubwenge bwo gushidikanya
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean marie mwiriwe neza jean marie mwiriwe muri hega jean marie
turi bujumbura mu burundi yego mwe murafite ikibazo murafite ici- eh, iciyumviro raba ko wokwegera telefone niba hari iradiyo iriko iravuga ubanza uyizimye
ego yego me nari mfise icyiyumviro nashaka gushikiriza ku byerekeye urwaruka yego
Eh, urwaruka kenshi rurakunda gukoreshwa n'abanyepolitike canke abarutwara mu bifata bitandukanye Mhm.
icyo nagomba guterera ni uko nuhanura urwaruka bagenzi bacu ko batokoreshwa n'abo onya barukoresha mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi canke ibindi bitandukanye bakirinda ivyo bintu vyoza bibashira mu bihungabanya umutekano canke ibindi bindi Eh, icyumviro canje kikaba cari ico murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose jean marie Eh, hariho ikindi kibazo gihambaye cyane rwose eka mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere eh, mushiranaye namwe apfasoni turi kumwe ngaha muri iki kiganiro ikibazo aho usanga kenshi na kenshi si urwaruka gusa ah, abantu bose bari nko muri ivyo bihugu ah, bikiri mu nzira y'amajambere eka n'ibiri mu nzira y'amajambere aho usanga kenshi na kenshi bashaka gukumirana hi- ah, hifatishijwe nk'ubwoko icyo kibazo muba mwaragiciye hirya no hino muri urwo ruganda murimwo reka dutangure kuri mwebwe eh, sandrine
mwebwe murakoze ibijyanye no gukumirana turazi neza ko mu bihugu nyine biri mu nzira y'amajyambere abantu usanga abafite uburyo usanga bakumira abakene abari ku butegetsi akenshi ugasanga bakumira abatari ku butegetsi cyangwa bagatwaza umusaza cyangwa n'ibindi bintu ariko gusa icyo twabonye muri muri ibyo nyigisho ni uko tuza- dushishikara kwigisha urwaruka yuko nta kidutandukana ko twese twaremwe n'imana imwe icyo kintu kijyanye n'amoko yica abantu bishijemo ni ukuvuga uyu munsi jewe nimba navutse ndi umututsi hanyuma hakagira umuntu aza kunyinjizamo akiri umuhutu atawundi arambiwe ko ndi umututsi ni ukuvuga ngo reka nkurambi ko ndi umuhutu byumvikana yuko ibintu by'amoko twigisha ibyaruka dushishikare kubirengera babirengera ahubwo tuze hamwe ahubwo tugasa kwacu tudasangiye ibyiyumviro ko ari byo ni- nibyo nizo nguvu zacu kuko icyo ntashoboye ujya akajya agishobora akanezeza ni ukuvuga rero twigisha urwaruka murenge bite kimwe cyose kibatandukanya nimba ari amadini nimba ari ubwoko nimba icyo kintu cyose nimba ari imikoba ko tudashobora kudutandukanya nicyo gituma muri ajate kuko tugerageza gushyira afurika hamwe ntituri mu burundi gusa turi mu bihugu birenga mirongo ine na bitanu aho hose saba hutu saba tuti saratwa nimba kuri ibyo bihugu ko hariyo ubwoko butandukanye bisigura yuko kuko tugomba gushyira afurika hamwe ni ukuvuga turengere icyo kintu cyose kidutandukana ku kijyanye n'amoko ku kijyanye n'urukoba ariko tujye hamwe dufate inzira imwe tugire objectif imwe dukore ikintu kiduteza imbere twese hamwe rwanda egome nikore nk'uko umuziranenge nk'uko turi ko turabivuga mu bibazo bitandukanya abenegihugu haba urwaruka haba abantu bakuze kenshi na kenshi n'ikibazo cy'amoko usanga caramunze nk'amasosiyete yo mu bihugu byinshi bikiri mu nzira y'amajambere eka n'ibiri mu nzira bimaze gutera imbere hari ubuhinga muba mwarahanonosoreye eka hari ikintu canke impanuro mwotanga kugira ngo indyane z'amoko zigirwe umuziro cane cane mu rwaruka
murakoze cyane icyo cyose ibyombye zanjye yavuze twagiye tubona ko twakagombye kwibona cyane njye nibona cyane nk'umunyarwanda nkibona cyane nk'umunyafurika kuruta ikindi cyose nshobora kuba nakwifokasinga ngo kintanya na mugenzi wanjye nimba koko dusoma nimba twarasobanukiwe tukamenya ko yewe no mu bihe byashize uko ubwoko bwazanywe mu rwanda uko umuntu umwe ashobora kuba yava mu bwoko umwe akajya mu bundi ibyo ngibyo nk'urubyiruko nibyo cya mbere tugomba kubanza gusobanukirwa tukumva ko tugomba gufokariza ku kiduhuza kurusha anything ikintu na kimwe cyadutanya nk'uko mugenzi wacu we yabivuze twagiye tuganira ku bintu si iby'amoko gusa yewe amadini atandukanye ibintu bimwe bimwe byose bigomba bikunze guturukaho konflict hanyuma ikintu nabwira abari kutwumva urubyiruko rutandukanye na amahoro twe wenda twagira amahirwe yo kujya no muri ibyo biganiro tukiyita wenda abambasaderi b'amahoro twavuze ko ntabwo ushobora na rimwe gutanga amahoro wowe utayafite rero kugira ngo ugire amahoro muri wowe ni ukugira amahoro spiritually physically and any mentally thing wari umaze kubona kwibonamo ayo mahoro nibwo utangira ukayasangiza ab'iwanyu abo mu rugo aho ubarizwa yaba ku ishuri na he sosiyete yamara kugira ayo mahoro ayo mahoro ya sosiyete akajyana n'amahoro kuri environoma nkandi uzasanga bigenda bihanahana nyafite amahoro abarinzi iruhande ndetse nabo bazagira amahoro n'ibidukikije bigira amahoro so nashishikariza buri umwe wese ku giti cye kubanza kwirebaho mbere yo kuvuga ngo uriya muntu ameze gute uriya muntu ntabwo atera amahoro ngewe meze gute ni ibihe byiza nkora nimara kwishakamo amahoro no kwera imbuto nzabisangiza na bagenzi banjye murakoze murakoze nicole umuziranenge reka namwe mushana ya polinere harerimana namwe mugire icyo muvuze kuri icyo kibazo nyine gihambaye cyane rwose ikasi mu burundi si mu rwanda gusa ni nka hose mu bihugu byose ikibazo urwaruka rworengera gute icyo kibazo cy'amoko polinere harerimana ubwo rwaruka rwo murakoze kuri icyo kibazo bon tugiye kubiraba no muri iryo hwaniro nyine twarimo ry'urwaruka twabonye yuko ikibazo cy'ubwoko ego kirahari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ndetse no ngaha mu burundi no mu rwanda n'ahandi mugabo ahanini icyo kibazo cy'ubwoko ubwoko dufata nko mu burundi bwari busanzwe buhari kuva na kera mugabo ababirigi nibo bagiye abakoroni nibo bagiye kuza kwishyiramo bituma bitera ikibazo cyane kare abatutsi bari bahari abahutu bari bahari abatwa bari bahari mugabo nta kibazo byari biteye mugabo ni ibintu bizogenda birahera buhoro buhoro byo nk'icyo shima cyane ngaha mu burundi twarakivuze n'igihe twari muri iryo huriro ubu urwaruka ngaha mu burundi ruko rurarengera cyane kure cyane ikibazo cy'ubwoko ubu umusore yashimye ari umuhutu agashyirwa umututikazi cyane umututsi agashima umuhutukazi cyane n'umutwa ubu barabana atakibazo ku buryo no mu zindi nganda nari imaze kujyamo twagiye tubibona ahanini yuko ubu icyo kibazo cy'ubwoko kidakomeye cyane ubu kidatuma abantu boshamirana kandi ikibazo gisanzwe kuko kuba abantu atari bamwe bafite ibibatandukanya ahubwo ibyo bishobora kutubera ubutunzi kuko umwe aba afite icyo ashoboye n'undi akagira icyo ashoboye ku buryo rero ubwo butandukane bwacu bushobora kudufasha kugira ngo dushobore kubumbatira amahoro n'umutekano nk'uko mikoro yari yabivuze muri urwo ruganda harimo abatandukanye harimo abari baje bava mu madini yatandukanye ni ukuvuga ibyo byose ni ibintu usanga bigenda bitandukanya abantu mugabo turi twari ku kibazo cy'amahoro bivugura rero yuko ugwaruka ahanini twese turabibona yuko ikibazo cy'amahoro ari ikibazo dutegereza gufata mu minwe tutarinze kuraba ubwoko cyangwa ibyo amadini umuntu aba arimo ariko ibyo byose tukabirengera tukabona yuko ikibazo cy'amahoro ari ikibazo kituraba twese kuko dufate nka mu kanyesha nk'akarorero havuze nka gerenade nk'akarorero cyangwa ibakarasa si umututsi ahungabana si umuhutu ahungabana si umutwa ahungabana twese tuba turi aho hantu dutegereza guhagurukira icyo kibazo kuko murumva yuko ari ikibazo kiba kiduteje umutekano muke twese yego tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na sekuture mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe murihe ga sekuture
mu burundi ahantu bita ibururi yego me murafite ikibazo murafite icyiyumviro twatumiye urwaruka rwahora mu nama i bujumbura mu burundi rwihuriza cyane cyane icyo urwaruka gukora mu gutsimbataza amahoro n'umutekano duga ku ijambo ikibazo icyiyumviro
icyo nabivuga ko ivyo ubusanzwe abo bari bavuye kwiga ivyo bintu ni byiza kubyiga ni byiza mugabo ingwara dufite twebwe twiga ibintu tubisigaho abarundi cyane cyane benshi mugabo si bose hanyuma bavyize bagaca bisigaho kandi kimwe naco kugira ngo wigishe guhindura ibintu wigisha nk'abantu ubona mugira uruhara rukomeye cyane mu guhindura ibintu niyo tugiye kuraba ingorane dufite mu burundi dufise ingorane z'amoko cyane cyane izo zozo ziriho naho bamwe bamwe bagerageza kuzinyegeza izo rero ugiye kuraba ni ibintu bigoye cyane kuko usanga umuntu akura azi ubwoko bwiwe mbere ngira ngo sinzi ko hari n'ababyeyi babibabwirira byumvira muri sosiyete aba arimwo akabyumvira ku byiko ugasanga umuntu azazi n'ubwoko bwiwe hanyuma rero kubimukuramo rero ibintu nk'ibyo utazi ukuntu yabyize cyangwa yabyigishijwe njye nibaza ko atari ikintu cyokoroha hanyuma kandi ikindi nacyo kugira ngo ibintu by'amoko bihave njye nibaza ko butangwa gukuraho bwa mbere na mbere ingorane zatewe n'amoko rero abo abarundi hariho abarundi dufatiye nko ku makuru mwadushikirije rovenikatwo narubise cyane cyane mwashimikiye ku kintu cy'abatwa mu burundi abatwa n'abantu bakubiwe cyane ibintu by'amatungo ntibagira namba n'ibindi bintu mbere umwe abantu bahebwe hanyuma abahutu ni abantu usanga ku kintu cyerekeye amatongo bafite amake ni bake bayafise usanga atari benshi bayafise wamubaza rero uti none we kuki uravye igisabi n'abasogokuru gute arakubwira ati jewe data yafise amatongo aya n'aya n'aya barayanyaze baduhuye ubwoko uwo muntu rero mwigisha ngo ngo nta moko ariho akakwemerera ukaza wumva ngo inka hariya hanaka hari inka zasohoza abanaka bazinyaze ba sogokuru banyu babahora ubwoko musozere sekuture musozere akanya kariko karihuta duga ku ijambo musozere akanya kariko karihuta
ego ikindi rero nashaka kuvuga ku ivyo abo bantu ntibagerageze barabe yuko ibyo bize bubyigisha abandi ariko igihe kimwe naratohoje muri ibyo biganiro umukuru w'igihugu ahora agirisha ngo byo gukunda igihugu hanyuma bose ariko bamenze hose ndajamwo bavuze bati iyo ugenda urumviriza gusa akakubwira nta kibazo ushobora kubaza none wumva wize uri kuriga hanyuma ntushobore kubaza kugira ngo tuze ko watahuye abo bantu mwatumiye nimba bamaze kubijyamwo ubu umuco w'ukuntu bigenda twumve yuko ikintu ubujegitifu baba bagiriye baba bayishyitseko egomeye hanyuma rero urwaruka barushiye muri esitisiyo egomeye reka bareke dusu- kubategera Egome, Eh?
icyo ni ikibazo mu- eh, cashikirijwe kugi- kugira ngo urwaruka rugire uruhara ruhambaye ruboneka eka mu buzima bw'igihugu icyo ni ikibazo cashikirijwe ariko reka n'ikibazo mubajije mushinga nta sekuture n'ikibazo gihambaye cyane rwose kugira ngo inyigisho muronse ntizisigare ama- ntizibe amasigara cicaro hokorwa iki apolinere ikintu mwokora ni ikihe ni ukubandanya kwigisha urwaruka ikintu cyokorwa kugira ngo ibyo mwize mubishyire mu ngiro ni iki ni icyo kibazo ahanini ca sekuture duga ku ijambo
Mhm, arakoze sekutire kuri icyo kibazo abagize no ku ntererano yatanze icyo twakora kugira ngo du- natwe dushishikare gutanga izo nyigisho ni uko dukorana ah, n'inzego ziba zibijejwe kugira ngo ushobore kuronka urwaruka ni uko ukorana n'inzego ziba zibijejwe bakadutumira ko urwaruka tugashobora ku- ku- ku- kwigisha ibyo navyo naba bitegekanya kuko kenshi ziyongeyeho mu nyigisho nk'izo turakorana n'amashyirahamwe aba asanzwe ahakorana kenshi ndamaze gukorana n'iryo shyirahamwe sandrine nasanzwe arimwo ajape tugakorana na adiminisitirasiyo ngaha muri komine ya muhana ngaha muri meri tukegeranya urwaruka tukabasabikaniriza ku bose ibyo tuba twakuye mu ma mu ma mu nama zitandukanye tuba twagiye mushemerekanya rero ni uko nzotangira n'abandi n'urundi rwaruka na cyane cyane urwaruka ruserukira urundi kuko ntidushobora kubakoranya bose tukabiganira mbese n'ibindi bibazo biba bihari bakabidushyikiriza hama tukabiganira kugira ngo bishobore gutereza umuti egome namwe nicole umuziranenge mutubwire ikintu cokorwa cyane cyane n'urwaruka ruja mu nyigisho zitandukanye kugira ngo ivyo rwize bigire n'akamaro urundi rwaruka ni ikibazo dusa n'abaciye hirya no hino ariko umushana hese kuture mbona umengo yagishimikiye ko cyane rwose ikintu mwokora kugira ngo inyigisho mufise ubumenyi mufise mu gutorera inyishu amatati biciye mu mutekano n'amahoro i- i- icokorwa ni ikihe
Ah, icya mbere cyakorwa ni ugusobanukirwa twebwe uruha- uru- nk'urubyiruko uruhare twagira uko gusobanukirwa uruhare twagira twumva bityo twabigizeho kare ni ukubanza kureba bike dufite ariko bishobora kugira icyo bitumarira mu gihe ngo twubake amahoro icya kabiri ni uko gushishikariza urubyiruko rugenzi twacu bihoraho kuko kubaka amahoro ntabwo ari ruba mu munsi umwe ni porosesisi so muri izo porosesisi muri ibyo biganiro by'amahoro bitandukanye muri ubwo butumwa bunyuranye tuzagenda duhanahana yaba ku mbuga nkoranyambaga ndatekereza hari shanjema nziza zizatanga rero ni uko guhozaho ntabwo ari iby'umunsi umwe ntabwo twavuga ngo turakangutse umunsi umwe amahoro arahari ntabwo twavuga ngo turakangutse umunsi umwe ngo hi- cyane cyane ko tutagomba kwibagirwa history yacu kuko niyo itugejeje ahangaha ahubwo tugomba kuyirebaho twigiramo noneho n'iki twakora ku hazaza murakoze Yego me- namwe Sandrine ndabona akanya kahari mugira icyo muvuze cyane cyane ku vyerekeye eh, ikibazo cyashikirijwe na sekuture kugira ngo inyigisho muronka ntizibe amasigara cicaro mwokora iki cyane cyane mwebwe ugwaruka
mwebwe murakoze abafite amakenga y'uko ngo abarundi dufite ingorane tujye kuyiga tubisigaho ariko twebwe nko mu ishyirahamwe ryacu devize yacu n'ishanjima ry'amantalite ni ukuvuga ibyo turiko turabirengera Kutu- baca umugani mu kirundi kandi ko kutotora akatsi utotora ifuku ya mija y'akatsi ingano turawuca nuko rero ni ukuvuga ntitugira inama za sensibilisation rimwe cyane kabiri cyane gatatu ngo tube duhejeje ni ukuvuga turabandanya tukagerageza kuguma turondera urwaruka ntitubarondere tubakoresha inama gusa turashobora kubahuriza mu bikorwa hama tugahurira muri ibyo bikorwa nyene tugahanuzanirayo hanyuma gutyo ibintu bikagenda neza burya umwana yakuze bamugisha bijya ko abamuhutu cyangwa ari umutuhutu akababona yuko nimba ari umuhutu akabona ko abatutsi bagiriye nabi ari iwabo turagenda turabigisha muke muke muke muke gutyo turazotinda rwo kuza kugira twihaye kandi turegera kujya mu iterambere A- Apollinaire akajambo ka nyuma eka akamumotera ugwaruka muri rusange rwo muri Afrika nakahe Mi- amasegonda nka mirongo ibiri
Mm, murakoze akamugero notera urwaruka uh, rwo mu burundi ndetse n'ubwo muri afurika ni uko tworengera ibidutandukanya tukabona yuko o, amahoro atari igikorwa cyumwe kandi ko ari igikorwa dutegerezwa guhagurukira twese murakoze murakoze cyane rwose eh, uyu munsi rero twari twatumiye urwaruka rwagize uruhara mu ruganda rwabaye mu burundi kuva ku igenekezo rya mirongo ibiri gushika ku igenekezo rya mirongo ibiri na gatatu ry'ukwezi k'umunani urwo rwaruka rero rukaba rwaragize uruhara ruhambaye cyane rwose rwarahakuye inyigisho zikomeye eka izo nyigisho rukaba rwemeye ko kuruzo yaga izo nyigisho n'undi rwaruka rutashoboye kugira amahirwe yo kuja muri urwo ruganda nashaka rero bashigantahe mushigantahe namwe bafasi turi kumwe apolinaire harerimana ndagushimire cyane rwose ku ruhara wagize ndagushimiye nawe uh, nicole umuziranenge uh, ku ruhara wagize muri iki kiganiro ndagushimiye nawe sandrine uh, tangimana mwakoze cyane rwose kuba mwatanze ivyiyumviro bitomoye ku vyo mwashitseko tukaba dushimiye n'abanywanyi b'iradiyo ijwi rya amerika baduteye akamo turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri isanga c'uyu munsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese